Mandanya kumviriza ijwi ry'Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye n'ijwi ry'Amerika kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe giye kubashikiriza amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukayahera ku yagezwe hirya nino ku isi na mugezi wacu Aloyize Bigirimana.
urakoze diane reka tuyahere mu yavugwa ku mugabane wa afurika muri tanzania abakuru b'imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abaharanira uburenganzira bwa muntu basabye leta guhinyanyura ibwirizwa shingiro kugira haboneke ubwisanzure ku rubuga rwa politike ni nyuma y'aho perezida samia hassani asabiye abanyetanzania kumuha umwanya ukwiye wo kubanza gukemura ubwa mbere ibibazo by'ubutunzi tanzania igengwa n'ibwirizwa shingiro ryo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi ryashyizweho ryisunze ubutegetsi bushingiye ku mugambwe umwe abatavuga rumwe n'ubutegetsi barenegura bavuga ko ryorohereza umugambwe uri ku butegetsi ccm muri repubulika ya demokarasi ya kongo umukuru w'ikigo kijejwe kurwanya covid cumi n'icenda yaragabishije ko ubwoko bushasha bw'uwo mugera bwiswe delta buriko burarandagata muri ico gihugu mu nama n'ubuyobozi bwa oms ku mugabane wa afurika jean jacques muyembe yaragabishije ejo kuwa kane ko ibitaro vyarengewe n'abarwayi hamwe n'uburuhukiro bw'abafuye bwuzuye afurika yari igifise agahengwe ubwiranije n'ibindi bice ku isi ariko abandura muri repubulika ya demokarasi ya kongo bariyongereye mu kwezi guheze kandi ubwoko delta bwanduwe na mirongo umunani na bane ku ijana rdc yaronse abanduye bashasha ijana na cumi na babiri mu masaha mirongo ibiri nane barimwo mirongo irindwi na batandatu banduriye ku mugwa mukuru kinshasa ibi bitigiri biciye bishika ku bihumbi mirongo ine na kimwe n'amajana atatu na mirongo itanu bamaze kwandura hamwe n'amajana icenda na mirongo itatu na batatu umaze guhitana muri ico gihugu mu gihugu ca etiyopiya ishyirahamwe ry'abagiraneza erc ryavuze ko ikiraro kiri ku ibarabara rikuru ryacishwamwo imfashanyo zija mu ntara ya tigre casambuwe erc rifise icicaro i new york ryavuze ko kubona ico kiraro ciswe tegeze carabomotse bisigura ko bigiye kugorana gushikana imfashanyo ku banyagihugu basinzikajwe n'inzara muri ako karere
washington ijwi ry'amerika
muyavugwa mu makungu ku mugabane wa buraya ishyirahamwe rya buraya ryarashyizeho ubuhinga bwa telefone ngendanwa bw'icemeza ku banyagihugu bo mu bihugu by'uwo muryango bacandazwe covid cumi n'icyenda ubu burenganzira buzotuma ukunguruza abantu n'ibintu byoroha kubicandagishije incanco zose zisabwa ubuhinga bwa telefone bwiyongereye ku kindi cemezo c'urupapuro uwo muryango uza waramaze gusohora kandi bikazotuma ata wicandagishije afise ivyemeza azosubira gukumirwa mu kibanza ca wenyene kuri uwo mugabane mu kiganiro n'abamenshi makuru i buruseli mu bubirigi umuvugizi wa komisiyo y'ubumwe bwa buraya christian wigand yavuze ko ibihugu mirongo ibiri na bitandatu byo muri uyu muryango byatanguye gutanga izo seritifika kuva ku munsi wa kane ejo abanyagihugu barenga ibiliyoni amajana abiri bakaba bamaze kuzironswa mu gihugu ca canada abantu hafi igihumbi barahungishijwe mu burengero bw'ico gihugu ejo ku munsi wa kane abategetsi bavuze ko vyatewe n'umuriro uriko uratongora muri ako karere umuriro watewe n'izuba rimena imbwagahanga riri muri amerika na canada intara ya british columbia imaze kubamwo imiriro itandukanye mirongo itandatu n'ibiri mu masaha mirongo ibiri nane nk'uko bishikirizwa n'abategetsi baho igisagara ca liton kiri ku birometero amajana abiri na mirongo itanu mu buraruko bushyira ubuseruko bwa vancouver kimaze gutakaza amazu n'inyubako bitari bike
aloise bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza haya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko bashobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com nongere ndabashimire kumandanya kumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho uburundi n'u rwanda vyaraye birumanije imyaka mirongo itanu n'icenda iheze bishikiriye intayi y'ukwikukira inyuma y'imyaka irenga itanu imigenderanire y'ivyo bihugu icumbagira impande zose zumvikanishije ko hageze ko icuka gisubira kuba nka mbere Je suis convaincu que nous sommes tous prêts à travailler pour la consolidation et la promotion des relations existantes d'amitié et de coopération au profit de nos deux peuples.
uyu ni umushikiranganji wa mbere w'u rwanda edouard ngirente muri make ahagira ati sinkekeranya ko twese twiteguriye gukora kugira ngo twongere tunagure imigenderanire y'ubugenzi no gufashanya byahoze hagati yacu ku neza y'abanyagihugu bacu ngirente niwe mutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu rwanda agendeye uburundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu turabigaruka ko handi hato rero mube hafi y'amaradiyo yanyu nenderice ku masonga nk'itangura umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yemeza ko hagiye gutangura igice n'ibihe bishasha hagati y'igihugu ciwe n'igihugu kibanyi c'u Rwanda hari mu birori vyo kwibuka imyaka mirongo itanu n'icenda iheze Burundi bwikukiye vyitabiriwe n'abategetsi b'ibihugu bitandukanye muri bo harimwo Edouard Ngirente umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda inkuru ya mugenzi wacu Elojuri Kaneza ibirori vyo kwibuka imyaka mirongo itanu n'icenda iheze uburundi bwikukiye vyabereye ku kibuga mpuzamakungu c'umupira w'amaguru citiriwe intwari cahoranye izina rya rwagasore yarondeye intahe yo kwikukira kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda wahoze arongoye uburundi pye nkurunziza gihindura izina mu bashitsi b'iteka harimwo umukuru w'igihugu ca repubulika ya centre africa faustin archange twadera wo perezida evariste ndayishimiye aheruka kugendera yimikwa mu mabanga intumwa z'ubuganda tanzania na kenya hamwe rero n'umushikiranganji wa mbere w'u rwanda edouard ngirente mu ijambo ashikirije abarundi n'abanyamahanga baba mu gihugu perezida ndayishimiye yasavye abarundi kwirinda amacakubiri uko asa kose no kwankira uwo wese yobagunga yibutsa yuko amabi hamwe no kudatera imbere kw'igihugu vyatewe n'abakoroni ahawe ikaze umushitsi yavuye mu rwanda ngirente yashimye kuvuga mu gifaransa Je voudrais réitérer l'engagement du Rwanda à travailler avec vous, Monsieur le Président, pour renforcer...
ngomba kwibutsa ubushake bw'u rwanda bwo gukorana namwe nyakubahwa perezida mu gutsimbataza imigenderanire yacu ndizera neza ko twempi twiteguye gukora dukomeza tunateza imbere imigenderanire y'ubucuti hasanzwe no gufashanya ku bw'ineza y'amahanga yacu igihe kirageze co kwishimikiza inkingi zishikamye z'ubucuti bwacu bwa kera n'umuco kugira tugere ku iterambere rirama de parvenir à la prospérité et au développement durable.
niko ngirente yavuze abona no kwibutsa ko yaje mu birori nk'intumwa ya perezida paul kagame umukuru w'igihugu cy'u burundi yasavye umushikiranganji wa mbere w'u rwanda kumugereza ubutumwa kuri perezida kagame hamwe no kumushimira cane maze yizeza ko yagiye kugururwa ikindi gice c'imigenderanire hagati y'ibihugu vyompi nimwaba mubibona neza abarundi uru rugendo mugize ngaha ah, ni nk'igitangaza babonye mu gihe hari haheze iminsi turiko turavyaruzanya ico nagira ndababwire ni kimwe ico nagira ndabamenyeshe ni kimwe mu kirundi no mu kinyarwanda tubivuga kumwe icerekwa n'ikibona ikibwirwa n'icumva kandi mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda tuvuga tuti agafuni kabagara ubumwe n'akarenge kubona rero uno munsi mutuzaniye akarenge birafise ico bisigura twabonye kandi twumvise turizeye neza yuko kuva ubu hariho igitabo twari tumaze imyaka twandika uburundi n'u rwanda turizeye yuko ubu tugira tugisome kugira ngo dutangure igice gishasha ubu ni umwizero yuko kiriya gitabo twari tumaze iminsi twandika tukira tukizingure tugisomere hamwe hanyuma tugipfundikire duce dutangura igice kindi cy'ico gitabo twavuga tuti buce bubu bwuzure bushasha turizeye yuko rero ibya kera turiko turabisozera ibishasha bigira bishike abarundi ndabasavye guca mutangura kugendereza ibihe kugira ngo twifate nk'uko ibihe bimeze imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda yatosekaye mu bibiri na cumi na gatanu igihe umuhisi perezida pierre nkurunziza yitoreza ikindi kiringo cateye impari ivyo bihugu uko ari bibiri vyagumye vyagirizanya kubikiranira abansi kugeza mu mwaka uheze mu kwa cumi aho abashikiranganji b'imigenderanire bahurira ku mupaka wa gasenyi nemba bari kumwe n'abaserukiye ibisata vy'iperereza mu gisirikare maze hakomeza kuganira ku mpande zose perezida ndayishimiye yavuze kandi ko ashimishwa no kubona ubumwe bwa buraya imigenderanire yatosekaye ico gihe nyene buriko bushaka kwiyunga n'igihugu ciwe we asaba iryo shirahamwe kudashira amananiza mu biganiro bariko baragiranira eroje urika neza ijwi rya amerika eloje y'isabukuru y'ukwikukira uburundi wisangiye n'u rwanda abatavuga rumwe na leta y'ico gihugu ejo aho u rwanda rwarumanya iyo myaka mirongo itanu n'icenda barasohoye urwandiko barungikiye perezida paul kagame urwo rwandiko abarushizeko umukono basiguye ko rwokwisungwa gushikana u rwanda kuco bise icizere c'ejo hazoza victoire ingabire umukuru w'umugambwe dalfa umurinzi utaremerwa n'amategeko ni umwe mu basinye urwo rwandiko ararugarukako mu kiganiro na venuste nshimiyimana mu rwandiko twamwoherereje gutajya makumyabiri na gatatu za kamena kwezi gushize ariko nta nta kintu aradusubiza turacyategereje none se muri makeya ni iki mwamubwiraga urwandiko twanditse na metero ntaganda dutekereza uburyo mu gihugu cyacu twasigasira ibimaze kugerwaho tunategura ejo hazaza heza ni urwandiko rero rukubiyemo ibibazo bitanu bikubiye mu ngingo eshanu tubona bikomereye igihugu cyacu kandi bikwiriye kwigwaho hari ikibazo kijyanye na politike twashyiraho inzego z'ubuyobozi ziha ituze buri munyarwanda wese hari ikibazo kijyanye no kubaka igihugu kigendera ku mategeko no kubahariza uburenganzira bwa muntu mu gihugu cyacu hari ikibazo kijyanye n'uburyo hashimangirwa ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda hari n'ikibazo kijyanye n'iterambere uko iterambere ryagera kuri buri munyarwanda wese ibyo bibazo rero ni ibibazo byigezwe no kwigwaho fpr ikimara gufata ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda ibyo bibazo babyizeho ariko tugasanga uyu munsi byanga bigakomeza bigakururana tukavuga tuti nyuma y'imyaka makumyabiri n'ibiri birakwiye ko abanyarwanda twongera tukicarana tukiga ibyo bibazo twabikemura burundu ndetse ni n'ibintu mu itegeko nshinga birimo itegeko nshinga ingingo ya cumi agace ka gatanu turavuga iti abanyarwanda twige gukemura ibibazo byacu twicara hamwe tukabiganiraho tukishakamo ibisubizo tukabibonera igisubizo niyo mpamvu twamusabye ko ibyo bibazo rero yafata umwanya akabyiga cyane ko tunasanga aramutse abyemeye bikanakorwa mu gihugu cyacu byaba ari umurage mwiza asigiye yaba ahaye igihugu cyacu w'u rwanda inkingi z'ubuyobozi zatuma uko byabaye kuva twagera mu bwigenge abanyarwanda usanga iteka gusimburana ku butegetsi hameneka amaraso ariko yaba ahaye igihugu umurage mwiza n'uburyo bwiza abantu bajya basimburana ku butegetsi nta maraso yongera kumeneka none ibyo biganiro uvuga byo kwicana na perezida wa repubulika mukaganira ku bibazo byugarije igihugu ko adahwema guhura n'abanyarwanda ko haba imishyikirano myinshi abanyarwanda bagahura bakaganira bizaba bitandukanye he n'ibikorwa buri munsi abanyarwanda biga ku bibazo bibareba nibyo murakoze kuko hari ibiganiro byinshi nk'uko nari maze kubivuga nicyo iki kiganiro gikomeye cyabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda n'icyenda nicyo tunifuza ko cyaba nk'icyo ngira ngo wenda murashaka kuvuga biriya biganiro biba by'umushyikirano biba rimwe mu mwaka mu kwezi kwa cumi n'abiri umunsi umwe cyangwa iminsi itatu aho usanga mu by'ukuri abahura bakaganira ni ba bandi baririmba indirimbo imwe bakikomera amashyi bagatera bakaniyikiriza birakwiye ko byaba ibiganiro byagutse nk'uko nari maze kubivuga mu kanya itegeko nshinga rirabyemera ko abanyarwanda bahura mu biganiro byagutse ntihagire uhezwa abanyarwanda twese tugahura kandi naho twiga kuri bya bibazo twavuze mu itangazo ibiganiro bizira imbereka nta kubeshyana nta kuryaryana nta gukoma amashyi ngo turenzeho ahubwo tukavuga tuti iki ni ikibazo kuko dufite ikibazo cy'imiyoborere icyo kibazo cya politiki ntakivuze no muri mirongo icyenda n'icyenda barakize kandi bamaze umwaka wose bakiga ariko icyo kibazo n'uyu munsi turagifite reka ntange nk'urugero hari ikintu bize muri mirongo icyenda n'icyenda cyo guca urwikekwe mu banyarwanda ariko n'uyu munsi nyuma y'imyaka makumyabiri na kabiri makumyabiri n'ibiri bize kuri icyo kibazo icyo kibazo n'ubu ngubu kiracyari haracyari urwikekwe twicare no nk'abanyarwanda tubwizanye ukuri kuki urwo rwikekwe rukomeza kutubamo kandi igihe tugifitanye urwikekwe hagati yacu nta mahoro tuzagira umupaka ufunze hagati y'u rwanda uganda yo hagati y'u rwanda n'uburundi igihugu cy'u rwanda kikarega ibyo bihugu gushyigikira abatavuga rumwe n'ubutegetsi buri mu gihugu cyacu uru rupapuro rurajya no mu mujyo w'icyo umuryango w'abibumbye urimo ugerageza gukora mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari gushaka uburyo ibyo bihugu byagiramo ibiganiro hagati mu bihugu imbere bakagirana ibiganiro abatuye ibyo bihugu kugira ngo bumva bashake umutekano kuri abo bantu bashora intambara ku bihugu byabo kandi abantu bashora intambara ku bihugu byabo bava mu mpunzi urumva rero nk'ikibazo cyarizweho ariko n'uyu munsi kiracyahari victoire ingabire urakoze cyane kandi ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya uhaye ijwi ry'amerika murakoze namwe umunsi mwiza
tuvuge ibigwi ijwi ry'amerika
banywanyi b'ijwi rya amerika bakunzi b'ijwi rya amerika ku itariki ya cumi na gatandatu y'uku kwezi kw'indwi radiyo yanyu ijwi rya amerika izuzuza imyaka makumyabiri n'itanu yabagezaho ibiganiro mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yizewe y'impamo agasa n'imitima ijwi rya amerika ni isabukuru twifuza ko mwese mutwumva iminsi yose mugiramwo uruhara ruboneka haba mu biganiro twakora kuri uwo munsi cyangwa ibyo twazibandaho mu yindi myaka makumyabiri n'itanu izakurikiraho iyi sabukuru nimwe tuyikesha turayisangiye dusangira ijambo dushaka agasaro kaburaga muri sanga ku ijwi ry'amerika tubasabye kutugezaho ibyifuzo n'ibitekerezo byanyu mwabyohereza kuri aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail com cyangwa se mwabishyira ku rubuga rwacu rwa facebook voa radiyo yacu murakarama
ibyo dukora byose nimwe dushyira imbere ku ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagore bane b'abanyamurenge n'umusore umwe barishwe barashwe n'igisirikare ca kongo gikorera mu minembwe muri teritwari ya fizi turi mu ntara ya kivu yo mu manuko bw'ico gihugu hari mu ijoro ryo kuwa kabiri inkuru tubaza mugenzi wacu vedaste ngabo ari uvira amakuru ijwi rya amerika rikesha bamwe mu baturage bo mu minembwe bari bavuye gufata imirambo yabo babyeyi baraye barashwe bemeza yuko abo bagore barashwe ari abo muri lokarite y'irundu bari bavuye mu gitaramo bamazemo iminsi ku kiziba cyo gusengera amahoro ndetse no gusaba ko igisirikare cya kongo cyarekura rutebuka bonfisi ufunzwe kuva mu kwezi gushize kubera icyaha akekwaho cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho bikino mitabu ni umuyobozi wa lokarite y'irundu n'agahinda kenshi ashinja igisirikare cya leta gikorera muri brigade ya cumi na kabiri ikorera mu minembwe kurasa ku mugaragaro abagore barimo n'umukecuru w'imyaka mirongo irindwi n'umunani habaye ejo ku mugoroba batashe bagiye mu rugo bahura n'ingabo nyine za kongo barasamwa abadamu bane n'ubundi musore bamusanze yicaye mu nzu hano muri santere nawe bahita bamurasa arafa ubu nyine dufite imirambo itanu turi hano kuri monisiko twaje kureka akarengane kacu icyo tuzira ntitukizi twatakiye amahanga ntibatwumva twatakiye leta ya kongo ntiyatwumva tubuze uko tugira serukiza ndinzi avuga yuko muri abo bagore bishwe barashwe harimo umukazana wabo usize abana bane umuntu wacu ni nyantabara nyantonesha niryo zina yarashwe mu mutima yashize abana bane abahungu batatu n'umukobwa yari avuye gusenga yari avuye gusenga ku kiziba atashe ngo agere mu nzira aho bahura n'abasirikare abasirikare barabarasa bamurasa mu mutima ngo tubura ukuntu tuhageraga nijoro kubera nyine ko nta mutekano none niho twahageze mu gitondo dusangaga imirambo iraho umurambo w'uraho n'ubu turawufite hano muri bubiri nasingizwa beninyi ni umwe mu bagore bahagarariye abandi mu minembwe asobanura yuko bamaze iminsi basaba ubuyobozi bwa gisirikare kubakemurira ibibazo bafite by'umutekano muke ariko kugeza iyi saa ntibirakunda ejo twagiye kubona jenerali yave tugiye kumusaba audiyanse aratubwira ngo nta mwanya afite wo kuvugana natwe ngo abahungu bacu ngo bamuciye umusirikare we ngo ari mu kiriyo turamwanze twebwe nk'ababyeyi twari dufite ijambo tuje kukubwira ntibakagombye kutwakira atubwira ngo ese mwakuye nimero yanjye hehe n'agasuzuguro kenshi aratwirukana turataha tumaze gushika dutangarije abagore ko bagomba gutaha bakaja imuhira nyine basanzwe bataha kuko twari dufite igiterane cy'amasengesho twakoze sitini yo gusenga ntabwo twagize marshe y'iri desordre ifite desordre icyadutangaje gutya tugishika nuko twatangiye kumva amasasu menshi mu mwanya batubwira ko hari umusore urashwe upfuye turara tuzi ko ari uwo wapfuye ariko buhaye buca mu gitondo bagomba gutaka ko abantu bose babuze ijwi rya amerika ryavugishije umuvugizi wa gisirikare muri aka karere kapiteni didone kasereka atubwira yuko ataramenya ayo makuru neza kuko aho ibyo bintu byabereye ari kure n'aho ari ariko atwizeza yuko namenya ayo makuru aza kuyatubwira gusa ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kane umuyobozi mukuru wa brigade ya fardese ya cumi na kabiri ikorera mu minembwe general de brigade opia patrick yakiriye abatware bo mu minembwe abasezeranya ko abasirikare bakoze mu makosa bazaburanishirizwa imbere y'abaturage ndahinda karojo ni umuyobozi wa lokarita ya kivumu bemera ko ari abasirikari bicanyi arabyemera rwose neza yabyemeye ko ari abasirikari yavuze ko abasirikari babiri ari ab'ububi batabiri kwa buhimba abandi babiri ari ab'ububi batabiri kugeza ifu yavuze ko ejo bazahana atubwire ngo abaturage kuko ejo bazabahana ku mugaragaro kuva tariki ya cumi na kabiri y'ukwezi gushize habayeho umwuka mubi hagati y'ingabo za leta n'abaturage b'abanyamurenge batuye mu minembwe nyuma yaho wafungiwe urutebuka bonfisi n'umugore we penina konsore bashinjwa icyaha cyo kugura ndetse no gutunga ibigwanisho mu cyumweru gishize hari umusirikare wa leta wishwe arashwe n'abasore igisirikare kivuga ko ari batwigwaneho na gumi no mu bwoko bw'abanyamurenge ahantu hitwa mu muzinda nyuma y'iminsi ibiri abasirikare nabo bica barashe muri santere ya minembwe umusore w'umunyamurenge wo ku kabingo muri kino cyumweru kandi hari umusirikare warashwe arakomeretswa n'abantu bataramenyekana agiye kuvoma vedasingabo ku bwaradijwi rya amerika ububera mutara kivu y'epfo bakunzi ba radiyo ijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo cyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo cyenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mu mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi rya amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mu kanya turahava duhana agahindukira ariko imbere kugahana na reka dusure gato mu gihugu cy'u Burundi aho leta yahagaritse icukurwa ry'ubutare bwitwa terrar abacukura inzahabu nabo bahawe gasopo ubushikiranganje bw'ubutare n'agataka busigura ko sosiyete yimba ubwo butare buri hake ku isi itubahirije amasezerano bagiranye idonido y'ibi byose na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru umushikiranganji w'ubutare n'agataka yandikiye amasosiyete atandukanye harimo Rainbow ryimba ubutare bwa Terrar mu gifaransa ahitwa mu Gakara mu ntara ya Bujumbura ayabwira ko amasezerano bagiranye na leta ahagaritswe umushikiranganji Ibrahim Wizeye yanditse mu ikete ijwi rya Amerika rifitiye ikopi ko yabisabwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu iyo sosiyete y'abongereza yagirizwa ko itubahirije amasezerano yo kwimba ubutare bwa Terrar kubudandaza no guterera mu kigega ca leta ayo makosa umushikiranganji wa mbere yaheruka kuyabwira abashingamateka arengeme bunyoni yemeje ko amasosiyete acukura ubutare cane cane ubwa tererar yahombeje igihugu mu myaka itanu iheze tugiye kubishyuza ubwa mbere haciye nk'imyaka ibiri itatu nko mu gakara bavuze ngo ahubwo twasanze twarihenze ngo metode twakoresheje ngo nta butare turonka twabwira ati mwe ku mwaka ku mwaka niburi buri mwabwirizwa gutanga kontribisiyo y'ibihumbi amajana atanu by'amadolari none ko imyaka ine iheza atacu muratanga mugabo twumvirije buruse yabo y'i londres tukumva bavuga tererare z'i burundi mugabo zikavugwa londres dushyize ngaha mu burundi tukabura ikintu ku nkoko tuvuga tuti rero ntimusubire nta na janti izogenda tujya tubona abasha barahiye cyo ngo ahubwo twari twimirije ngo ku egisporuta ngo itoni mirongo irindwi na zitanu kuri indwi ngo mu ndwi iza ngo tu egisporute ngo itoni ijana ngo none ibintu bizoca bikomera eh kumbe mwari mufise amatoni ahari yuko egisporuta mwatubwiye yuko atacu mwaronse ati mu kurindira ko mwisigura kuri ibi byose mwakoze by'amakosa nta kintu na kimwe musubira ku egisiporo kuri mikoro y'ijwi ry'amerika ishami oricom rirwanya ibiturire n'isesagura ry'amatungo ya leta ryashikirije ko igihugu gihombera uburyo bwinshi mu masoko ya leta atangwa hadakurikijwe amategeko gabriel fiyeri atwara oricom aributsa amasoko iryo shami riheruka gukora ko amatohoza harimo ayo yimba ubutare ko arimo ubunyonyezi ibi byo gutanga ama amapasiporo impapuro z'inzira n'izindi ibi bita impusha zo kugendesha imodoka kontorore tekinike ni ukuvuga gusuzuma ko imodoka zikomeye aha nocanja no mu masoko yo mu butare batanga amafaranga kandi nahone agaca yigira mu mifuko y'abantu ntiyigera ajya kuri konti generale de trezor kubera ibintu by'amakomisiyo n'ibiturire bigenda ku ruhande mu mifuko y'abantu kasiterite wolframite ibi bijyanye na terehare koruta na nikere inyungu z'abantu kudakoresha ku mugaragaro clientelisme favoritisme n'ibindi n'ibindi n'ibindi n'umushikiranganji wa mbere aremeza ko atabiharuro kanoni bihari vyerekana ingene leta yungutse kubera ico gisata c'ubutare n'inzahabu avuga ko harimwo uruhombo kandi ko abakora muri ico gisata bakorera mu gifuri nta biharuro bihambaye dufise biva mu butare kuko abantu benshi baje kwimba ubutare mu burundi ubu twarabahaye amamizandomeri yo kubahagarika bakoze batwiba tubaretse twosanga isi y'uburundi bayuguruye bakayisiga irangaye tukabura n'ivu ryo gufurira ibyo binogo kuko uyakweri n'inzembe niko nobivuga abagwanya ibiturire nabo bifuza ko itangwa ry'amasoko ya leta cane cane ay'ubutare vyosubirwamwo maze amategeko agakurikizwa ku neza y'igihugu usanga leta n'abanyagihugu atana kimwe bahanoba ari ibintu bitungisha abantu gusa arico gituma rero twebwe tusaba neza yuko ibintu vyosubirwamwo dushimira umukuru w'igihugu kubura yafashe ingingo yo kubihagarika ibi vyo gukingira itunga ry'igihugu twikifuza yuko co bikorwa ca leta yose kugira ngo abasuma batuzwe batebomoke inzahabu zishoka ni nyinshi cyane zitirirwa uburundi mbwa amafaranga iyo acaja ntawe uziya ahariho isosiyete Rainbow yishuye umushikiranganji ko yemeye ingingo yafatiwe gusa irahakana ko yahombeje leta nyabuna ikavuga ko nayo nyene yakoze ihomba uburundi bwatanguye kwimba ubutare bwa tererare mu gifaransa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ikinyamakuru cyitwa statista.com candikirwa mu budagi gikunze gucira ahabona ibiharuro bifatirwa ko cane cane ku butare cerekana ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda uburundi bwari mu bihugu icenda vya mbere ku isi biri mu butare bwa tererare bwinshi muri afurika kikaza mu kibanza ca mbere abagwanya ibiturire n'isesagwa ry'amatungo ya leta batangazwa n'ingene ico kibanza ciza ku isi kidatuma uburundi buharonkera amafaranga menshi y'agaciro Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika
bakunze baradiye ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda akaba ari nongaha duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro bari kumwe na jewe diane ninahazwe yakoze edir rwema yaraduhagarikiye hamwe na fasila gebehu yavyegeranije mu kubasezera rero tubatumire mu bindi biganiro biri imbere muri vyo harimo muri isanga muzagukurikira igihe c'isaha cumi ku masaha yo mu burundi naho ubutaha rero nshuti zacu mugire weekend nziza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona